wonders shall never end i am telling you wonders eh e no go fit end olori tobi philip everyday na she dey shock pipo everyday na she dey do more everyday na she dey increase her own wahala dem say dem see kabiyesi and di alleged uh, acclaimed mother of the twins for court today o oh, hmm. um, no be small matter o. Oh welcome back to my youtube channel my wonderful people hope you are doing very well if not the first time they join us on this space we say welcome oh. Now here now we dey drop all the hot hot gist about everything where they happen for inside the palace of ife so don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so that once we drop gist you go follow for the first people where they get notification See, eh? make you rush come check it e on the shele for there and also please drop a comment like our video god bless you as you do that. no be small matter o oh, my people. eh dem say dem see eh, akle mother of di twins wit kabiyesi for court today you know recently kabiyesi bin announce say na him get di pikin wey olori philip born di children say na him get dem den afta di announcement e con even invite di acclaimed mother of di twins e con be like say eh, olori tobi philip no dey understand kabiyesi e con be like say kabiyesi dey play games wit her after he invite her she come outside from inside kabiyesi side come her eyes don red finish Toby philip dey ask am say what is going on wetin una talk she no gree tell uh, eh, olori Toby philip now Toby philip don dey hypersensitive she wan know wetin dey happen she dey curious nobody gree tell am ah only for her to dey hear today say dem see acclaimed mother of the twins and kabiyesi for court omo no be small thing o They say um the person e be like say na one of the people wey like her now they don see um eh, kabiyesi with the woman na they go call olori tobi philip for phone say see o see o e don dey happen we see kabiyesi with the woman wey say na him get your children now we dey suspect say whether kabiyesi wan carry the matter go court abi wetin abi the woman carry olori tobi philip go court kabiyesi dey try drop the situation we no really know the main thing wey dey happen for that place but we just know say dey still dey for court now the person don already dey call tobi philip dey tell am say coc we see kabiyesi and dis woman for court dey say olori tobi philip call di woman immediately dey ask am say wetin she and kabiyesi dey do for court now take note oloritobi philip don swear say she no sabi dis woman she don talk, say she no get any business with dis woman at all so if you no get any business with dis woman and you no sabi dis woman how you take get dis woman contact na be the first question wey pipo don dey ask say if you no sabi her and all these things wey you dey talk how you take get the woman phone number for your phone how is it possible for you to have the number of someone you don know say make you make am make sense dis tori no dey clear for dia ear na im oloritobi philip don already dey tok say dis one wey dey tok no concern am come dey tell di woman say make you tell am wetin dey dey do for dia wetin dey dey tok wetin she tell kabiyesi na di woman say eh shey na your husband na you no go fit ask your husband ask your husband question if e dey you somehow for body if you wan find out wetin happen make you check um kabiyesi ask am say how far tell me o oh, how e take dey be wetin you dey do with dis woman why na me you dey call why na me you dey follow talk your husband dey here too you go follow am talk na They say oloritobi philip start to dey spread rumor. she start to dey shout say eh she know the thing wey dey dey do say the woman and kabiyesi wan marry say kabiyesi like the woman They woman dey wan marry say na court na im go dey go marry hey so her own now don do so sotey she don dey find another line to cover ashley own wey she dey spread dey go wey no gree work for her ashley don dey defend herself tire now she don find another one she wan put her for kabiyesi head say di acclaimed mother of di twins and kabiyesi get relationship na im make kabiyesi dey carry her come around since. Hey. Olori oloritobi philip you sabi about the relationship before abi na now you just find out na People don dey ask becos as e dey tok am e be like say you dey aware of the relationship since so wetin make na now you dey realise say kabiyesi and the woman dey relationship Olori oloritobi philip say na lie o oh, say the woman and kabiyesi dey relationship she know am say kabiyesi wan marry the woman say na the next person wey kabiyesi wan marry be that. This one another line wey dem wan use enta queen Nomi na wetin pipo dey talk. say queen Nomi no lis ten to toby philip o oh. na anoda line wey she dey find so anyhow wey toby um, Toby philip go use pursue you anyhow wey she go take weaken you anyhow wey she go take break you down na be her aim for this life so she's on another one no lis ten to her na pipo don dey talk. say make she no lis ten to am before eh, e go be say kabiyesi go dey beg you now you go dey think say eh toby phillips say he wan marry another woman They say make we know me that way. say this tactics where they use enter He don't, old she don't see him before no be di first time where they drag all this matter where they talk tok say kabiyesi wan marry kabiyesi wan marry every time wey kabiyesi and queen nomi don't they talk about settlement or something like that? They go bring up situation some people say na like this particular one say Toby philip they use am she wan use and cover her matter. she know say kabiyesi don't be like say he don't they catch up with her and her wahala e don dey catch up with wetin she do kabiyesi don dey act too smart kabiyesi no dey tell am anything about wetin e dey do just like that kabiyesi go just dey act you go just hear say kabiyesi dey this side you go just hear say kabiyesi do this one so e don dey touch her for body she don dey fear who knows what else kabiyesi is going to do who know wetin this woman don tell am because curiosity na dey kill cat o oh. because curiosity don dey do olori tobi philip dey say curiosity wan kill am since when that woman enter palace finish in fact since when KBS make that announcement without doing the dna test say her body never calm down na so she dey wonder every day dey run up and down dey think how ah, how i wan take do wetin dey kabiyesi mind and as KBS no dey tell anybody wetin dey im mind e no dey easy for her to know wetin kabiyesi dey plan just like KBS don already dey court with dis woman today wey she no even know wetin dey dey do for court now she don dey try turn di story upside down she say the woman wan collect her husband say the woman na wetin she dey find since say she wan marry kabiyesi instead of make she talk am straight she dey claim say she hold her pikin she don dey spread the talk dey waka dey go People don dey think am sef dey consider whether na true this one wey she dey talk because as the woman don dey come since say maybe she get ulterior motive but the woman don already talk am several times say she dey come because say she want her children wey olulu be philip hold if that woman even decide to marry kabiyesi just to look after her children there eh i no go even blame am because as tobi philip don swear say she no go give the woman her children if she decide to come marry kabir sit down for the house make she dey take care of her children i go understand but i just hope say no be true Shall make it e just be say olori tobi philip don dey lie her lies her normal way she don dey try make up story just to cover up her own mess Now wetin i dey hope say e be like this no forget say all the story wey we dey carry come dis area dey all alleged information as gathered from the internet me i no dey stay palace of ife i no even dey stay close by na as i hear the story na as i dey carry am come dey talk say kabiyesi and di acclaimed mother of di twins don enta court we no know wetin dey find go court but olori philip don already dey spread rumour say na marriage say kabiyesi wan marry di woman i no know wetin you think about dis matter and e no go bad make you drop your comment make i understand since say olori philip dey talk truth abi na her fear say she go dey exposed very soon na make her dey react the way wey she dey react this period no also forget to please like our video thank